Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington ndetse mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese duteramanyi muri kumwe na federica nkurikije kuri uyu wa gatanu uburundi bwahimbaje umunsi wa afurika wahariwe ukwegeranya ibiharuro bamwe mu barundi boba bahanzwe na kigoyi nk'uko ikigo isitebo kibitangaza barashobora kuba umwimbu wagenze neza muri ibyo bice mugabo abantu nabo baba muri ibyo bice bakaba ari benshi barengeye hanyuma ikindi naho haba hagize umwimbu uragenda urahano hantu umwimbu uradandazwa
uyu ni nikola ndayishimiye umuyobozi w'ikigo isitebu gishinzwe ibiharuro mu burundi inama ya cumi n'umunani y'abakuru b'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'ifaransa francophonie izoba ejo na hirya y'ejo muri tunisiya izoshimikira ku bibazo by'ubutunzi abasirikare batembagaje ubutegetsi muri myanmar ejo ku munsi wa kane barekuye abanyororo bagera ku bihumbi bitandatu mu barekuwe harimwo abanyamahanga abakuru b'ibihugu by'akarere ka aziya pacifique bahuriye i bangkok ku murwa mukuru wa thailand uno munsi wa gatanu aya makuru rero reka tuyatangure kuyavugwa hirya no hino ku isi inama ya cumi n'umunani y'abakuru b'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'igifaransa francophonie izoba ejo na hirya y'ejo muri tunisiya izoshimikira ku bibazo by'ubutunzi ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kaminde inama izabera ku kirwa cya tunisiya cyitwa jerba mu nyanja ya mediterane izakoranya intumwa z'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mirongo inani n'icyenda harimo abakuru b'ibihugu na guverinoma mirongo itatu n'umwe ku isonga ibigugu by'umuryango perezida emmanuel macron w'ubufaransa na minisitiri w'intebe wa canada justin trudeau bazibanda ku ruhare rw'ikoranabuhanga mu iterambere ry'ubukungu muri urwo rwego ku ruhande rw'inama y'abayobozi b'ibihugu abashoramari bo muri francophonie nabo bazaterana nabo bageze ku wa mbere inama izatora kandi umunyamabanga mukuru wa francophonie umunyarwandakazi louise mushikiwabo urangije manda y'imyaka ine niwe kandida wenyine ku yindi manda ya kabiri bityo afite amahirwe menshi yo kongera gutorwa inama ya francophonie ya cumi n'umunani yari yarasubitswe inshuro ebyiri ahanini kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda naho umuryango wa francophonie ufite icyicaro gikuru i paris umurwa mukuru w'ubufaransa wavukiye i niame umurwa mukuru wa nigeri mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi muri iki gihe ugizwe n'ibihugu mirongo itanu na bine birimo n'uburundi n'u rwanda abanyamuryango barindwi bashamikiye ku bihugu bimwe na bimwe nk'intara ya quebec yo muri canada ni urugero n'indorerezi makumyabiri na zirindwi zirimo na leta ya louisiana yo muri leta zunze ubumwe za amerika francophonie ituwe n'abantu bavuga igifaransa barenga miliyoni magana atatu na makumyabiri n'imwe
urakoze toma abakuru b'ibihugu by'akarere ka aziya pacifique bahuriye i bangkok ku murwa mukuru wa thailand uno munsi ku gatanu zari bitekanijwe kuba inama y'ubutunzi bisa n'ibyahindutse iy'umutekano ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu thomas kamirinde visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kamara harris uhagarariye igihugu cye muri iyi nama ya pec mu murwa mukuru wa thailand yaratangiye kuvuga ijambo noneho ararihagarika abayirimo bamaze kumenya ko korea ya ruguru yari imaze gukora umwitozo wo kurasa igisasu cya misile gishobora kugera ku mugabane w'isi uwo ari wo wose guverinoma y'ubuyapani yatangaje ko cyaguye mu nyanja nko muri kilometero magana abiri uvuye ku nkombe zabo ubwo rero kamara harris yahise akoranya indi nama y'igitaraganya y'abakuru b'ibihugu by'ubuyapani korea y'epfo australia nouvelle zelande na canada kugira ngo bungurane ibitekerezo kuri korea ya ruguru bayamaganye bivuye inyuma nyuma inama ya apec yakomeje bisanzwe uburusiya nabwo ni umunyamuryango wa apec ariko perezida vladimir putin ntiyayigiyemo yarahagarariwe na minisitiri we w'intebe wungirije andrei gurusov apec bivuze asia pacific economic cooperation ni umuryango washinzwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda mu mugambi wo guteza imbere ubukungu bw'ibihugu biwugize byose hamwe ni makumyabiri na kimwe
muri leta zunze ubumwe za amerika ibiro by'igihugu bishejwe gutohoza izaha fbi biriko birakora itohoza kuri sitasiyo y'igipolisi y'ubushinwa itemewe mu gisagara ca new york ni inkuru ubundi dushikirizwa n'umugenzi wacu thomas cameron umuyobozi mukuru wa fbi christopher ray ejo yari mu nteko ishinga amategeko avuga ko bazi neza ko ubushinwa bufite koko ibiro by'ibanga bya polisi yabwo bitemewe n'amategeko i new york yavuze ko ari ukuvogera ubusugire bw'igihugu kandi ko binyuranye n'amahame y'ubufatanye aba hagati ya polisi z'ibihugu bitandukanye yasobanuye ko adashobora gutangaza uburyo barimo bakora amaperereza ijwi rya amerika yashatse ambasade y'ubushinwa i washington kugira ngo igire icyo ibivugaho ariko ambasade yirinze kugira icyo itangaza sitasiyo za polisi y'ubushinwa mu mahanga zamenyekanye bwa mbere na mbere mu kwezi kwa cyenda gushize biturutse ku bushakashatsi bw'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu witwa safeguard defenders ufite icyicaro gikuru i madrid umurwa mukuru muri esipanye watangaje ko ubushinwa bwazishinze mu buryo bunyuranyije n'amategeko ahantu mirongo itanu n'ahane hatandukanye hirya no hino ku isi harimo new york mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika na hatatu i toronto umurwa mukuru wa canada safeguard isobanura ko ubushinwa buzikoresha mu guhiga abashinwa batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i beijing batuye mu mahanga yemeza kandi ko hari abo polisi y'ubushinwa yaba yarashimuse ibasubiza mu bushinwa ku ngufu ubushinwa ntibuhakana ko izo sitasiyo buzifite koko ariko busobanura ko ari izo gufasha abashinwa baba mu mahanga mu birebana n'ibyangombwa byabo nko kuvugurura impushya zo gutwara imodoka nyamara ubusanzwe ibi bikorwa na ambasade cyangwa konsira uretse fbi safeguard imaze gusohora icyegeranyo cyayo n'ibindi bihugu byibura cumi na bine byatangiye gukora nketi birimo canada ubuholandi ubwongereza n'ubudage Director Ray yabwiye inteko ishinga amategeko y'Amerika ko FBI ifitanye ibiganiro n'abo ngabo bandi kuri iki kibazo
urakoze toma muri nyamara naho abasirikare batembagaje ubutegetsi ejo ku munsi wa kane bararekuye abanyororo bagera ku bihumbi bitandatu mu barekuwe harimo abanyamahanga bane n'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu diana n'inazwe abanyamahanga bane baraye barekuwe ni Vicky Bowman yahoze aserukira ubwongereza muri Myanmar ubu yapfunzwe mu kwezi kw'icenda yagirizwa kurenga ku mategeko y'abinjira n'abasohoka wa kabiri ni umunyamerika Kiaw Hait O afise amamuko muri Myanmar yatawe muri yompi mu kwezi kw'icenda ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe yagirizwa iterabwoba ubushikiranganji bujeje imigenderanire y'Amerika n'ayandi makungu bwishimiye rekurwa ryiwe buvuga ko yari amaze amezi cumi n'ane afungiwe ubusa bwashimiye amakungu yemeza ko yokeje igitutu kugira ngo abarekuwe bose barekurwe ugira gatatu yarekuwe ni umuyapani toru kubota akina mareresi yari yatawe muri yompi yagirizwa kugumura abanyagihugu no kurenga ku mategeko ajanye n'ivyo gutanga amakuru yari yakatiwe imyaka cumi uwa kane nawe n'umunya australia sim tunel yahoze ari umuhanuzi mu by'ubutunzi wa madame Aung San Suu Kyi yigeze gutwara Myanmar tunel yatawe muri yompi mu kwa kabiri ko mwaka uheze yagirizwa kumena amabanga y'abategetsi ba Myanmar abasisanguzi bavuze ko abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Myanmar barekuye abo banyororo n'abandi bababa ibihumbi bitandatu mu ntumbero yo guhoyahoya amakungu Phil Robertson icegera c'utwara ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch ku mugabane wa Aziya yabwiye ijwi rya Amerika mu kiganiro cihariye ko iki ari ikimenyetso c'intambwe yizera ko zizoganisha ku kurekura abanyororo ba politike bose bakiri mu mvuto izindi mpande zasesenguye zavuze ko abanyororo barekuwe mu ntumbero yo kuresha amakungu kugira ngo azofate mu mugongo amatora azoba mu mwaka uza
aya makuru yose yavugwa hirya no hino ku isi muje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri aderese yacu ikurikira wesitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderese yacu youtube instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya rero ntimuje kure amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini aya makuru turatanguriye mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo aho abantu barenga mirongo ibiri bahitanywe n'imvura y'isegenya mu gice ca Rubaya ahitwa Mataba Tarabayiro mu Kinombe icukurirwamwo amabuye y'agaciro abandi batanu bicwa n'imyuzure y'amazi y'uruzi rwa Mwumba muri Bihambwe na Mema n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Rigoma Jimmy Shukran iyo mvura yaguye mu gihe kingana n'amasaha atanu hafi mu duce twose twa teritwari ya Masisi nka Rubaya Kalambayiro Mataba Mema Bihambwe Kinigi Kibabi Karuba ndetse n'ahandi muri grupema ya Matanda no muri lokalite za Mweso Muhongozi Nyamitaba Tunda na Kibarizo uduce natwo tubarizwa muri sheferi ya Bashali muri grupema ya Kaembe na Mokoto Muyaye James umuturage wo mu Rubaya yemeje inkuru agira ati abantu batari munsi ya mirongo itatu baje gutakaza ubuzima bwabo aho nahitwa mu mataba ni muri grupema ya matanda ho inkangu ije kwitokeza kuri wa gatanu mu masaha ya saa tatu za mu gitondo ihitana abantu batari bake basize ubuzima ndetse na benshi baje gukomereka abajijwe ku byavugwaga kwikikiza cyatewe n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorerwa muri rubaya butujuje ibisabwa n'amategeko muyaya james yavuze ko atari byo oya iyo siyo mpamvu ni ukuvuga ko ahantu bari bari abo bantu ndetse n'ahakorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hari hafi cyane ariko aha hantu haje gucika ntabwo ari aho bacukura kuvuga ngo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa se igitsimba hano giteguwe neza cyane kuko ahantu bari bari gukora ntabwo hari mu mashimu ahubwo bari bari gukora ahantu hitwa mu gifereji inkangu yaturutse ruguru ituruka imusozi iriterera isanga abantu bari bari mu mugezi hasi bibereye mu murimo yabo nk'ibisanzwe niko kuza kubafunika abenshi batakariza ubuzima n'abandi barahakomerekera cyane dufashe aho ikinyangara cyari kiri n'aho umusozi waturutse haba nko mu metero magana abiri uvuye aho inkangu yaturutse ikiterera igasanga abantu aho bari bibereye mu mirimo yabo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ku rundi ruhande baraka gabriel umuyobozi wa sosiyete sivile mu karere ka masisi ukorera muri sheferi ya bahunde yatangaje ko iyo mvura yateje imidugararo mu baturage kuko impfu nyinshi zagaragaye nyuma yo guhita uyu asaba ubuyobozi bw'intara ya kivu ya ruguru gutanga ubufasha bw'ibanze ku babuze ababo muri icyo kiza abaturage ba rubaya ubu bari mu kiriyo gikomeye cyane no ku ruhande ndetse amagani menshi ku bw'abantu bapfuye hejuru y'imvura imvura yabaye nyinshi abahinkwangu yajyanye abantu barenga makumyabiri rubaya turakomeje gusaba abaturage gutera ibiti kwita gutera ibiti ntibizatuma tudacukura minere kandi turakomeje no gusaba guverinoma ya eta de siege kuza kugumanya aba bantu ndetse n'abahagarikiye iyi perimetere ya minere aka gace gacukurwamo izi mari kuza kugumanya izi miryango uretse iyo nkangu amazi y'umugezi uzwi nka mwumba nayo yahitanye abantu batandatu mu duce twa bihambwe na mema turi mu birometero bitanu gusa uvuye muri rubaya nk'uko byemezwa na madamu nowela birori umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagore bashinzwe kurengera ibidukikije cpdd mu mpine amagambo ni batatu wenye wamekufa na mama walikuwa hayuko watoto walikuwa abana batatu bapfiriye iruhande rw'amazi kuko inzu yabo yari hafi y'umugezi wa mwumba undi ni umugore wari uvuye guhinga ahura n'amazi aramutwara nyuma yaho abagabo babiri nabo bari bavuye gutsimba ahitwa majari nuko amazi abasanga aho bari bugamye imvura mu by'ukuri ahangaha hapfiriye abantu batandatu bose bajyanywe n'amazi ya mwumba sana make ototale wanaitwa watu sita mu gushaka kumenya impamvu yo gucika ku butaka ikomeje kuba ikibazo cy'ingutu muri teritwari ya masisi ijwi ry'amerika ryavuganye na bwana hafashimana leonare umuyobozi wa diviziyo ya leta ishinzwe kurengera ibidukikije mu karere ka masisi ku by'ukuri muri teritwari yacu ya masisi ibintu byerekeye n'umupolomoko w'ubutaka wacu amasuri mbese atwara ubutaka birahanze buno nibyo bigezweho ubwo rero twe turi tuhari tubireba turi abasipesiyalisite biterwa n'uko isi mbese y'ino teritwari yacu ya masisi nta gice kibamo ariko kuri kino gihe ibiti byarashize n'ingingo ntibacyubahiriza gutera imisitari ngo zize zigaragaza gucunga ubutaka byose ziguterwa no kubura ibiti bariya barabara aribyo mbereyeho abantu bari bagombye kubahiriza zino metero itanu ziva ku muhanda ujya haraguru ndetse n'izindi itanu ziva ku muhanda werekeza hepfo bakubahiriza bakaza batera ibiti muri ziriya metero itanu z'umuhanda uyu yongeraho atanga ubutumwa ku bakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu duce dutandukanye twa masisi urabona mu gihe cy'imvura sinumva yuko abantu bagombye kujya mu kariyeri bakongera bakakirundamo nko ku gihe cy'umuco byo kubahiriza igihe bakazasubira mu kariyeri wenda habonetse umuco na ziriya mirima z'ikariyeri bagombye kubahiriza aho bamaze gutsimba niba biriya binombe aho imari mbese zimaze gushira bagahita bahatera ibiti direkite bakubahiriza bagahita bahatera ibiti iki kibazo gikomeje gutera impungenge abaturiye teritwari ya masisi kuko imihanda hafi ya yose idafite ibiraro bitewe n'imvura igenda ibisenya igihe cyose iguye ibi kandi bikomeje gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage ndetse n'abagenzi bakora ubucuruzi bwabo bava mu mujyi wa goma berekeza muri masisi na walikale jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
mu rwanda sentare nkuru ya nyarugenge yatangaje ko idafite uburenganzira ububasha bwo kuburanisha urubanza rwa aimable karasira uzaramba aharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ivuga ko ibyaha aregwa biri ku rwego mpuzamakungu ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ahita bagira ubusa bwana aimable karasira waje yiteguye gutangira kuburana urubanza mu mizi yatunga umucamanza amubwiye ko urubanza rutari mu bubasha bw'urukiko aburaniramo umucamanza yabwiye ababuranyi bombi ko abyibwirije yasuzumye imiterere y'ibyaha ubushinjacyaha burega karasira asanga bigomba kuburanishirizwa mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka umucamanza yibukije karasira ko ibyaha aregwa yabikoreye ku muyoboro wa youtube bityo ko ibiganiro yacishagaho bishobora kuba byarakurikiranwaga n'abandi bantu bari mu bihugu by'amahanga ubushinjacyaha bwo bwasobanuye ko buregera iki kirego urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge bwasangaga rufite ububasha bwo kukiburanisha bubiharira ubushishozi bw'urukiko rukazabisuzuma rukabifataho umwanzuro ni ingingo itaguye neza karasira yabwiye umucamanza ko bashaka kumupfukirana mu cyo yise gushaka kumukubitira mu gafuka kandi ko atiteguye kubyemera yavuze ko kumwohereza kuburanira i nyanza bigoye kandi ko asanga inzego z'ubutabera zigamije kumwica zitwaje amategeko gatera gashabana umwunganira mu mategeko yavuze ko kuri iyi nzitizi urukiko rwagaragaje bagiye gutegura imyanzuro bakazayishyikiriza umucamanza mu bihe bitandukanye umucamanza yakunze kwihaniza uruhande ruregwa ko inzitizi ruzamura zigamije gutinza urubanza ku bushake mu iburanisha rero uko umucamanza yari yababwiye ko babishaka batabishaka kuri uyu wa gatanu bagombaga gutangira kuburana mu mizi bitaba ibyo urukiko rukabifataho icyemezo karasira haregwa ibyaha byo gupfobya guhakana no guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi gutangaza amakuru y'impuha no gukurura amacakubiri mu banyarwanda uregwa ahakana ibyaha byose akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki kandi ko muri badateze guteshuka kugaragaza icyo yita ukuri icyemezo kimugumisha cyangwa kimwimurira mu rundi rukiko kizamenyekana ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'uku kwezi ku bireba umunyapolitiki christopher kayumba we yaburanye asaba gufungurwa by'agateganyo yasobanuriye urukiko ko kuva yafatwa afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko kayumba uburana mu buryo busa n'ubwa mwarimu uri gutanga amasomo yabwiye urukiko ko ibimukorerwa bigamije gukora icyo yise akagambane kagambanira itegeko nshinga rya repubulika yavuze ko afungiwe mu kato gakomeye mu cyumba kiri mu buvumo kirimo za kamera zigenzura ibyo akora byose kayumba yabwiye urukiko ko abaregwa icyaha nk'icyo aregwa cyo gufata ku ngufu basaga ibihumbi bitatu muri gereza afungiwemo gusa abandi bo yemeza ko bafite ubwinyagamburiro yavuze ko ibyo aregwa bitari ukuri ahubwo bishingiye ku ishyaka rwanda izi platform for democracy yashinze mbere yo gufungwa kayumba yavuze ko gereza itamwemerera guhura n'umwunganira mu bwisanzure yaba inyandiko bashaka guhanahana zireba urubanza rwe avuga ko gereza izimwambura kayumba yabwiye urukiko ko kubera gufungwa nabi byamuviriyemo kurwara umuvuduko w'amaraso yakuye kutsa amenyo kandi umutima utera cyane kayumba wafunzwe atarambara amadarubindi y'amaso ubu arajya gusoma inyandiko akabanza kuyiyambaza yavuze ko yaba we karasira n'umunyamakuru cyuma hasani iyo umwe yaburanye akiregura mu mvugo zidashimisha ubutegetsi abandi baba bagomba kubihanirwa yisunze ingingo z'amategeko uyu wahoze yigisha muri kaminuza y'u rwanda yavuze ko igikorwa cyose kinyuranije n'itegeko nshinga nta gaciro gihabwa yavuze ko mbere yo gupfa hari abamusabye kwitandukanya n'ishyaka rye arabangira yabwiye urukiko ko bamubwiye ko nadahamagaza itangazamakuru ngo yitandukanye naryo bazamufunga kandi ko inkiko ntacyo zizamumarira uretse kujya zicara byo kurangiza umuhango kayumba akavuga ko ibyo bamubwiye ari nabyo biri kumubaho kuko hari ibyemezo inkiko zimufatira bikaba imfabusa kayumba yabwira urukiko ko wakurikiranaga dosiye ye mu rwego ribu yamubwiye ko gufungurwa kwe biri mu biganza bye igihe cyose yaramuka yitandukanije n'ishyaka rpd kayumba yasabye ko urukiko rwasuzuma ibyo byose rugafata icyemezo kimurekura by'agateganyo urukiko rwamwibukije ko hari ibyo atekereza ibyo yabwiwe ariko hari n'ibyo amategeko ateganya ku byo aregwa kuri kayumba yisunze inyandiko zitandukanye z'abanditse ku butabera bw'u rwanda kuva inkiko zabaho mu rwanda zishyigikira ibyemezo by'abanyabubasha umunyamategeko jean bosco ntirenganya sefu nawe yisunze amategeko yabwira urukiko ko ntawe ushobora gukorerwa ibikorwa by'iyicarubozo bimutesha agaciro asaba urukiko gusuzuma ubusabe bw'uwo yunganira agafungurwa by'agateganyo ahasanga ntacyo byakwangiza ku rubanza ko ahubwo urukiko rushobora kugira n'ibyo rumutegeka akabyubahiriza ubushinjacyaha buvuga ko kayumba afatwa nk'abandi bose bafungiwe mu mageragere buvuga ko gereza arimo yabugenewe yubatswe mu buryo bwemewe n'amategeko bwasabye ko kayumba akomeza gufungwa kuko dosiye ye bwarangije kuyidegera urukiko ubushinjacyaha bwahakanye ibivugwa na kayumba ko afunzwe kubera ko ari umunyapolitiki bwasobanuye ko u rwanda ari leta yemera imitwe ya politiki myinshi bwavuze ko umutekacyaha gihanwa n'amategeko y'u rwanda byise itekiniki ryakurikiranyweho kayumba aregwa gufata ku ngufu cyangwa gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato icyaha akomeza guhakana akavuga ko gishingiye ku mpamvu za politiki icyemezo kimufungura cyangwa gikomeza kumufunga by'agateganyo kizamenyekana ku itariki ya makumyabiri na gatanu z'uku kwezi aha mu gihugu cyacu ry'amerika ikigali
mu burundi ikigo cy'igihugu kijejwe kwiganya ibiharuro gitegurirwa ko ibibazo byo gufungura nabi bibandanya kwibonekeza mu gihugu icyo kigo cyemeza ko abarundi barenga mirongo ine ku ijana bakenye kandi bafise ingorane zo kuronka icyo bafungura ni inkuru iri mu bihugu by'amerika rero cyabwiye neza kuri wa gatanu burundi bwahimbaje umunsi wa afurika wahariwe kwegeranya ibiharuro wabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ikigo gisebukije ejo kuzegeranya cyari cyatumiye abakorera mu bice bitandukanye na cyane cyane ibyaba ubuzima bw'abanyagihugu b'abikimizi harimo inzego za leta n'amashyirahamwe yigenga na mpuzamakungu hamwe n'abafasha mu bisato bitandukanye cyane cyane mu burimyi ubworozi no kurwanya inzara umuyobozi mukuru wa isebu yemeza ko umwimbu utabaye mubi bwose mu gihugu ubwabo n'ubwo biruko bavuga ko abarundi benshi batarizwa na kigoyi kubera imva zigura hano mikoranire ishimye ashobora kuba umwimbu wagenze neza muri ibyo bice mugabo abantu nabo baba muri ibyo bice bakaba ari benshi barengeye hanyuma ikindi naho haba hagize umwimbu uragendura hano hantu umwimbu uradandaza n'ibintu biva mu burimyi ukoresha ngaha mu gisagara cya bujumbura byose biva muri izo ntara biba byaremeye cyane naho ugasanga hari ibindi bintu birimo umwimbu n'umunsi ubonetse niwo duca dukoresha gufungura ntihagire ibindi dushyiramo ikintu kwa kigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro abona kimwe mu nyishu bikomeye no gushyiraho umugambi wo kurima ibiterwa kanuni kuri buri ntara bivanye n'ibihingurwa kurusha ikindi nonavuga ni uko n'ibiharuro byerekana yuko imirima dufite ari imirima mitoya tukayirimako ibiterwa byinshi urashobora gusanga ku murima akarima umurima mutoya ariko ibiterwa birenga bitanu icyo ni ukuvuga icya mbere ni uko urimba kurima ukarima ibiterwa bisa neza turavuga tuti nko muri ino ntara turabona yuko hakunda umuceri abantu bari ngaha ari umurima w'umuceri gusa ino ntara yobamwo imyumbati ni umurima w'imyumbati gusa rero bamwe bamwe babitanguye izina bakagitega bagashyira hamwe ikirima urima akarima gatoya udashikana imetero mirongo ibiri kuri mirongo itatu ugaca wiyumvira yuko uzokuramo umwimbu bica bigorana umukuru jean baptiste basanga kugira ibikunde habwirizwa kubandanya ingendo z'ubwukuri leta ikemanga ibyo ishoboye ikerekana n'aho bigora kugira abayifasha bamenye aho irwaye bakandi ku mana yiza umuriro usanga igiti yehukana ko ari utwatsi umuriro uzogenda gute utari uzogenda gute tuzi gute sasa tuzana ubutunzi gute uburyo tuzokura he ibi biteza mu bintu by'uburyo bubonekeye niko bitatubwira uko buteye arusha kwerekana gusa aho tugiye bakunda kuba yakubwira ko aba mu bindi wahageze ngo ni mwinshi warenze bagasanga yuko tuba hanze ibitarenze kubera politiki y'ubusanzwe irimo abantu buryo ko ibi ari byiza ikigo kibutemeza ko ubu imiryango y'abarundi irenga mirongo ine ku ijana ikenye cyane ingo mirongo ine zirenga ko na gatoyi usanga afurika ikenye mugabo tugiye mu bantu nabo baba muri izo ngo bashobora gusanga ari ibice mirongo itanu na kimwe basanzwe bakenye bamwe mu bafashe uburundi bavuga ko ari agahembwe mu banyagihugu n'ubwo batorohewe claude bosco baserukiye ubumwe bwa buraya yabivuze kuri uyu wa kane yariko yerekana ibyaranguwe mu mugambi wa muryango ufashe mu mugongo haraheze imyaka itatu yatangaje kwinda imfashanyo yo gushoboza abanyagihugu guhangana n'ubukene igiye gutangwa vuba niko cyane kwibanda ku migambi yashyizwe imbere na leta umugambi mukuru wo kurwanya ubukene iyo nayo ikora ku buzima bw'abantu nko gushoboza abantu kwivuza amasoko ntanganguvu n'ibindi by'amashuri yewe n'umugara cyane ni ukwizera ko y'abantu yifuzuye mu bisata bitandukanye ntitwashikirikira ku mugwa mukuru utunze bujumbura umukuru w'ikigo gisebo yemeza ko hafatiwe ku bitigiri n'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu habaye akarusho mu bijyanye no kurwanya ubukene usanga twararwanitse ubukene twari kubwakira ko twari ku biciro ku bitigiri mirongo itandatu na bine n'ibice bitandatu cyane umuyobozi mukuru w'ikigo gisebo avuga ko ibyigwa nk'ibi ari ingirakamaro rwose ku gihugu n'abagifasha gutegura no guterera imigambi kubera bitunga ibibwiriza bitanzwe bagahita babona ibitata bibwirizwa gushyirwamo ingufu kurusha ibindi no buryo bukenerwa kugira abanyagihugu biteza imbere karorero buri kaneza ijwi rya amerika
kuba kunze inkino tubamenyesha ko mu gihe amakipe y'ibihugu yamaze gushika muri kataha mu gikombe cy'isi yose cy'umwaka izobera muri icyo gihugu abandanya kugira imyimenyerezo yoroshe mu gihe n'ayandi agenda ahashika umunsi ku wundi abazohagararira inkino z'igikombe cy'isi yose nabo nyine batanguye imyimenyerezo muri bo harimo salima mukansanga ava mu gihugu cy'u rwanda ibiganiro kuri nkuru na mugenzi wacu
imikino y'igikombe cy'isangira kuri iki cyumweru umwe ya mbere ibaye mu mateka izaba iya mbere b'abagore bashika mu gikombe cy'isi cy'abagabo abagore uko ari batatu baturuka mu bufaransa u rwanda n'ubuyapani ukomoka mu bufaransa yitwa stephanie papin umunyarwandakazi yitwa salima mukansanga na gashimi shumita ukomoka mu buyapani bombi bakomeza kuba ikize bagiriwe ari amateka yagize ndetse bizeye gushyira umutima ku kazi kabo kurusha ibitekerezo by'abagabo bagore mukansanga ukomoka mu rwanda bibikoresha ko gutoranwa n'abagore batatu bazakubitwa hagati mu kibuga ari ishema ryahangazwa amateka
mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro bitwa bateguye muri aka kanya bigaruke ngaha tubashimiye mwese tubashimiye kandi na marita na justin yadufashe guhinga bw'ibyuma mugire amahoro n'umutekano mwiza n'ingororamubiri